na nje Eugênia Mcarros.
Hii ni Radio Hizbi ya Amerika. Radio Hizbi ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri. Mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ni Deni Ngabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Muri Uganda uyu munsi niho harangiye umugambi w'iminsi mirongo ine n'ibiri yaguma mu rugo abanyagihugu cyane cyane ababa ku mugwa mukuru Kampala bavyutse baja ku kazi abandi bashaka kugurura amaduka mbere n'abashaka gusuma ari benshi ariko bakumiriwe n'abasirikare kuri uyu wa gatanu leta y'u rwanda yahaye uburundi abagwanyi cumi n'icyenda b'abarundi bafashwe mu mwaka uheze mu ntara yo mu bumanuko bw'u rwanda ku rubibe n'uburundi umuyobozi mukuru ajejwe imfashanyo wa leta zunze ubumwe za amerika agiye kugirira urugendo muri etiyopiya kwifashisha diplomasi ku biraba intara ya tigreya abanyaafganisitani ba mbere amajana abiri mu bakoranye n'inteko za amerika bashitse muri leta zunze ubumwe za amerika uno munsi ku wa gatanu idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi umuyobozi mukuru ajejwe imfashanyo wa leta zunze ubumwe za amerika agiye kugirira urugendo muri etiyopiya eugenie mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru amerika igiye kohereza umuyobozi mukuru wa usaid ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga samantha power muri etiyopiya amerika iranaburira ko hazafatwa ingamba zijyanye n'ibihano igihe imfashanyo itabasha kugera mu ntara ya tigreya aho abantu ibihumbi amagana bivugwa ko bafite ibibazo by'inzara itangazo ryavuze ko power azajya muri sudani na etiyopiya guhera kuwa gatandatu kuzageza kuwa gatatu w'icyumweru gitaha ni mu buryo bushya bwa diporomasi bw'ubuyobozi bwa perezida joe biden biturutse ku bwoba bw'uko hashobora kuba itsembatsemba mu karere no ku cyizere cy'uko imishyikirano hagati ya guverinoma ya etiyopiya n'ingabo za tigreya izakemura ubushyamirane mu ntara ya tigreya power azabonana n'umujyanama mu by'umutekano wa etiyopiya kandi hari icyizere ko azabonana na minisitiri w'intebe abiy ahmed nk'uko umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru mu kigo usaid yabivuze amerika yizeye ko power azabasha gufungurira inzira ibyangombwa by'ubutabazi bikabasha kwinjira mu ntara ya tigiriya uwo mutegetsi atekereza ko azakomeza gufatwa ibihano igihe cyose batazabasha kugera kuri abo baturage guverinoma ya etiyopiya cyakora ihakana kubuza imfashanyo y'ibiribwa kwinjira muri iyo ntara iyi guverinoma yanahakanye kuba yibasira abanyatigiriya nk'ubwoko ivuga ko ihanganye mu rugamba rwayo n'ishyaka riri ku buyobozi rigenzura intara ya tigiriya miliyoni z'abantu bahitanywe n'imirwano hari miliyoni ebyiri bataye ibyabo kandi izindi miliyoni zirenga eshanu bakeneye imfashanyo y'ibiribwa yo mu bihe bikomeye urakoze eugenie abanyaafganisitani ba mbere amajana abiri mu bakoranye n'inteko za amerika muri afganisitani bashitse muri leta zunze ubumwe za amerika uno munsi ku wa gatanu muri bo harimwo abana n'impinja zitari nkebe perezida wa amerika joe biden yatangaje uno munsi ku wa gatanu ko anezerejwe no kubakira abantu bagizwe n'abafasha guhindura mu ndimi hamwe n'abandi bari bafise ubwoba ko abatalibani bari kubihora kubera bakoranye n'inteko za amerika yamenyesheje ko ashaka gushimira abasirikare n'abasekukira amerika hamwe n'abandi bavugiye abanyaafganisitani yashimiye kandi abanyaafganisitani kuba bifatanije na amerika perezida biden yatangaje ko ari intambwe ikomeye cyane mu gihe babandanya gushyira mu ngiro ibyo bemereye abanyaafganisitani ibihumbi n'ibihumbi bakoranye n'inteko za amerika n'abaseruka icyo gihugu mu kiringo cy'imyaka mirongo ibiri irangiye muri afganisitani imiryango yabo yabaherekeje mu ndege yabazanye uno munsi ku wa gatanu muri amerika iyo ndege yari itwaye abanyaafganisitani amajana abiri na mirongo ibiri n'umwe bafise impapuro z'inzira zidasanzwe barimwo abana mirongo itanu n'indwi n'impinja cumi na zitanu bashitse uno munsi ku wa gatanu ku kibuga c'indege ca dallas muri leta ya virginia hanze y'igisagara ca washington dc bazosanga abandi ibihumbi mirongo irindwi bakiwe muri amerika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani hisunzwe umugambi wa viza zidasanzwe abana barenga ibihumbi ijana mu ntara ya tigreya bashobora gupfa mu kiringo c'amezi cumi n'abiri yimirije kubera gufungura nabi iyo nkuru yatangajwe n'umunsi kwa gatanu n'ishami ry'ishirahamwe onu gitaha abana unicef umuvugizi w'iryo shirahamwe marixi mercado mu vyo yashikirije avuye mu ntara ya tigreya yamenyesheje ko umwe mu bapfasoni babiri bibungenze n'abonsa bapimwe muri iyo ntara vyibonekeje ko bafungura nabi bituma abo bapfasoni hamwe n'impinja zabo bashobora kugeramigwa n'indwara mercado yavuze ko impungenge zikomeye zabo bafise ku vyerekeye amagara y'abana mu ntara ya Tigreya irimwo intambara ziriko zirigaragaza ishyirahamwe UNICEF rivuga ko abana barenga ibihumbi ijana mu ntara ya Tigreya bashobora kugeramirwa bikomeye no gufungura nabi mu mezi cumi n'abiri ari imbere mu bizoba vyiyongeye inshuro cumi umuntu abigereranije n'ibitigiri vyibonekeza mu bisanzwe ku mwaka amenyesha ko atabitigiri vy'abapfa bivuye ku gufungura nabi bafise mu gihe asaba ko abajejwe gutabara boshika mu bice byose vy'intara ya Tigray ata ntambamyi nuko imfashanyo zokongerezwa bikomeye cyane ndaca umuvugizi wa leta ya Ethiopia yavuze buno nyene ku vyatangajwe n'ishyirahamwe UNICEF sentare mpanabyaha mpuzamakungu CPI yafashe ingingo yo kuburizamwo impapuro zo guta mu mvuto Simone Babo umugore w'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire Laurent Babo ibindi kuri iyi nkuru na Thomas Kamirindi CPI yashakishaga Simone Gbagbo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ku byaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara ni kimwe neza n'iby'umugabo we Laurent Gbagbo yaburanye aratsinda Laurent Gbagbo amaze guhanagurwaho ibyaha abashinjacyaha ba CPI basabye abacamanza bayo gusesa impapuro zo gushakisha umugore we Simon Gbagbo abacamanza rero bakurikiye abashinjacyaha bavuga ko izi mpapuro koko zitagifite ishingiro mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ubucamanza bwa cote d'ivoire nabwo bwari bwagize umwere simone gbagbo ku byaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu ariko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bwari bwamuhamije ibyaha byo guhungabanya umutekano wa leta bumukatira igifungo cy'imyaka makumyabiri yafunguwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani amaze imyaka irindwi muri gereza ku mbabazi z'umukuru w'igihugu Alassane Ouattara tugushimire Thomas Kenya yahagaritse inama zaba mu buryo bw'imbona nkubone mu gihugu cose mu ntumbero yo kubuza covid cumi n'icyenda gukwiragira Eugenie Mukankusi arabandanya inkuru Minisitiri w'ubuzima wa Kenya Mutahi Kagwe uyu munsi kuwa gatanu yavuze ko guverinoma ihagaritse inama zose zihuza abantu hamwe n'ibiterane mu mpande zose z'igihugu mu kugerageza guhagarika covid cumi n'icyenda avuga ko muri iki gihe ikwirakwira ryayo rituruka ku bwoko bwa delta minisitiri kagwe yavugiye kuri televiziyo ko guverinoma yasabye abaturage n'abakoresha mu bigo byigenga kureka abakozi babo bakaguma mu rugo keretse abari mu rwego rw'abatanga serivisi za ngombwa yagize ati ibiterane byose by'abaturage n'inama zihuza abantu imbonankubone izo arizo zose zirahagaritswe mu gihugu hose bityo rero inama zose za guverinoma harimo izihuza inzego za leta hamwe n'ibiganiro zigomba gukorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa zigasubikwa iminsi mirongo itatu iri imbere kugeza ejo kuwa kane kenya yabarwagamo abantu bose hamwe ibihumbi magana abiri n'ijana n'icyenda bemejweho covid cumi n'icyenda hapfuye ibihumbi bitatu magana cyenda na cumi n'ibihumbi ijana na mirongo inani n'umunani magana abiri makumyabiri na bibiri bakize ubwandu buri ku gipimo cya cumi na kane n'ibice bine ku ijana nk'uko imibare ya minisiteri y'ubuzima ibigaragaza urakoze eugenie ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avuga hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri facebook no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa gatanu leta y'u rwanda yahaye uburundi abagwanyi cumi n'icyenda bafashwe mu mwaka uheze mu ntara mu bumanuko bw'u rwanda ku rubibe n'uburundi ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru ari mu rwanda ni igikorwa cyabereye ku mupaka wa gasenyi nemba ibyo bihugu bibiri bihana mu karere ka bugesera ku ruhande rw'u rwanda no mu ntara ya kirundo ku ruhande rw'uburundi muri icyo gikorwa cyo guhanahana abagwanyi cyabaye kuri uyu wa gatanu u rwanda rwari ruhagarariwe na brigadier general vincent nyakarundi umuyobozi ashinzwe iperereza mu gisirikare cy'u rwanda mu gihe uburundi nabwo bwari bwaserukiwe na colonel ernest musaba atwara iperereza mu gisirikare cy'uburundi abo bagwanyi cumi n'icyenda b'abarundi bashikamye ku mupaka baboshe amaboko n'amapingu bari bambaye neza impuzu zigizwe n'amapantaro n'amashati biboneka ko zimesuye neza izindi nazo ari nshasha bose bari bambaye udupfukamunwa two kwikingira ikiza c'umugera wa korona bake muri bo bari bafise amasakoshi biboneka ko yuzuye ibintu bigizwe n'impuzu zabo yamara igihe berekanwa mu kwezi kw'icumi umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igisirikare c'u rwanda kikavuga bavuga ko bafatiwe mu karere ka nyaruguru mu ntara y'amajepfo y'u rwanda bari bambaye ibikoti birebire n'imipira y'imbeho icyo gihe bari bambaye ibirato vy'amazi bizwi nka botine ico bikoze igihe baherezwa abategetsi ba gisirikare c'u Burundi ku mupaka bose bari bimosheje mu mutwe abandi bafise udushatsi dukeya bambaye ibirato vyiza biboneka ko ari bishasha nk'ivyo muri siporo bita suplesi uyu munsi ntibemerewe kugira ico bashikirije yamara igihe igisirikare c'u rwanda cavuga ko cabafashe bari biyemereye ko ari bamwe mu bagize umugwi hirede tabara kandi ko bagwanya leta y'u burundi ijwi ry'amerika ryarabigarutse ko duha ijambo nkuru nziza egide yararongoye umugwi wabo n'ubu yarimwo mu basubijwe mu burundi tumaze mu kwezi kurenga turwanira gutaha bw'uburundi turwana n'igisirikare cy'uburundi hamwe n'abafashanya nabo b'imbonerakure dushyira mu mugongo wacu turanga igihugu cy'uburundi niyo twisanze mu mugongo wacu naho hari ingabo z'u rwanda twanagwa mu mutego twarwaniye amashamba menshi twibaze turwana muri ishamba rya kabarore ariko tutari dutuka mu ishamba rya muruta na za musigati hirya muri bubanza ingabo z'u rwanda zashikirije uburundi abo bagwanyi biciye mu mugwi ujejwe kugenzura imipaka mu karere k'ibiyaga binini mécanisme conjoint de verification élargie de la conférence internationale sur la région de grarac utwara uwo mugwi niho yarari cyo kimwe n'icegera c'umuyobozi mu ishami ry'umuryango mpuzamakungu gitaho abanyagihugu finwap mu burundi richmond chemoko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimye ico gikorwa ku rubuga rwiwe rwa Twitter yagize ati mu nama narimwo ihuza abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka afurika yo hagati communauté économique des états de l'afrique centrale nagarutse ku gikorwa c'iteka co gushima cakozwe n'u rwanda rwaduhaye abagizi ba nabi cumi n'icenda bahekuye abarundi mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri perezida ndayishimiye yongeye ati ndateye intego u rwanda ko rwoduha n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bagashirwa imbere y'ubutungane Colonel Ernest Musaba atwara iperereza mu gisirikare cy'u Burundi yakiriye abo bagwanyi yashimiye u Rwanda nawe nyene yijeje ko bazoshikanwa imbere y'ubutungane yabakiriye bafise n'ibigwanisho vyabo bafatanywe bigizwe n'inkoho ibisasu ntezwantoke n'insase z'inkoho nyinshi umuyobozi ajejwe iperereza mu gisirikare cy'u rwanda vincent nyakarundi nawe yashimiye umugwi wa cyrgr wafashije kugira ngo abo bagwanyi bashikirizwe uburundi yijeje ko u rwanda ruzobandanya gukorana n'abandi mu guharanira umutekano mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa kane umushikiranganji w'imigenderanire y'u rwanda dr vincent biruta yari yatangaje ko u rwanda rugiye kubandanya rwerekana utwigoro twiza two kunagura imigenderanire y'ibihugu byombi the relationship with uh, burundi has been improving as you ati imigenderanire n'uburundi iguma itera imbere ku munsi ku munsi ubuheruka twarungitse intumwa muri icyo gihugu umushikiranganji wa mbere kubafasha guhimbaza isabukuru y'imyaka mirongo itanu n'icenda iheze uburundi bwikukiye imbere yaho abategetsi batari bake barahuye na jewe narabonanye na mugenzanje n'ubu turabandanya kugira utwigoro tutari duke two kunagura umubano mwiza n'abategetsi ku rwego rwo hejuru turavugana ego n'ibyo haracari intambwe zo gutera ariko turabona ko ejo ari heza cane burundi so there is still some work to do but there is some progress mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uburundi nabwo bwari bwahaye u rwanda abagwanyi indwi b'abanyarwanda bari bafatiwe mu ntara ya cibitoke mu burundi ku rubibe n'u rwanda pie clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze pie clave kuri iyo nkuru muri uganda uyu munsi niho harangiye ikiringo cy'iminsi mirongo ine n'ibiri yaguma mu rugo muri aka kanya tubashikiriza aya makuru perezida wa uganda yoweri museveni ariko arashikiriza ijambo abanyagihugu yamara imbere y'uko ashikiriza iryo jambo veniste nshimiyimana yari yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu ignatius bahizi ari kampala aramubwira uko ibintu byifashe inyuma y'iminsi mirongo ine n'ibiri yari yagenywe yo kwirinda covid cumi n'icyenda yaraye irangiye abantu babyutse bafite amatsiko menshi ko bagiye gutangira akazi kuko iminsi mirongo ine n'ibiri y'umukuru w'igihugu yatanze yaguma mu rugo yaraye irangiye ku saa sita za nijoro so abantu bategereza ko perezida agiye kongera gutanga amabwiriza mashya ntiyayatanga bityo habyuka hariho urujijo bibaza niba basubira ku kazi bisanzwe ntibagirwaho ibisubizo ubwo rero bamwe biba ngombwa ko bafata imihanda bakajya mu mijyi no n'ahantu basanzwe bakorera imirimo yabo ariko bagatangara ko bagera mu muhanda bagasubizwa inyuma bagasanga za bariyeri z'abasirikare n'abapolisi zibasubiza inyuma ko batemerewe kujya ku kazi ariko abenshi bari bazi ko nyine iyi minsi mirongo ine n'ibiri irangiye bahita batangira akazi ubwo rero kuba umukuru w'igihugu atahise atanga n'amabwiriza nibyo byateye urujijo ariko nk'uko bivuzaho nyine tumaze kumenya ko umukuru w'igihugu agiye gutanga n'amabwiriza mu ijambo rye agiye gufata saa mbiri za nijoro uno munsi none aho washoboye kugera aho ngaho mu murwa mukuru hari aho wasanze abaturage bahanganye n'abashinzwe umutekano nibyo koko hamwe na hamwe abantu bari babyutse benshi bamwe bari bageze mu mujyi nubwo bamwe bakumiriwe mu mihanda batarageramo ariko bamwe bari babashoboye kugeramo abapolisi n'abasirikare barimo kubasubiza inyuma ntabwo bamemereye nta n'umwe bemerewe kugira ngo yegere iduka ye ngo ayifungure bamwe bicaye hanze y'amaduka yabo abandi baragendagenda mu muhanda babuze icyo gukora ariko bigaragara ko ari nta n'umuntu n'umwe wemerewe kugira icyo yakora uretse nyine imodoka z'ubutabazi z'abasirikare z'abapolisi n'abantu bake bemerewe kugira ngo bakore akazi nk'amabanki n'ibindi bigo by'ingenzi nibo bari mu mujyi n'imodoka zabo nizo zishobora kugenda zikagera mu mujyi mbese muri iyi minsi mirongo ine n'ibiri yaguma mu rugo hari icyo leta yafashishije abaturage batashoboraga kujya ku kazi kugira ngo bagire ikibaramira
nibyo koko leta yagerageje guha abaturage batishoboye bo y'isi abatishoboye bagera ku bihumbi nka magana arindwi buri buri rugo rwohereza idolari mirongo itatu yo guhaha ibyo kurya yibutse ko iguma mu rugo ari mu gihugu cyose atari mu mujyi gusa kuko nk'ibihugu bimwe bishyiraho mu mijyi cyangwa ahantu hamwe ariko hano hari muri uganda yose bivuze ko abantu bari bashonje ari benshi cyane abantu bake nk'uko leta yabapangiye barayabonye ariko abenshi banasigaye binubira bavuga ko atabagezeho kuko n'abari bashonje ariko kuko urabona nko mu igihugu cy'abantu miliyoni mirongo ine n'itanu ugafatamo abantu ibihumbi hafi magana arindwi bonyine akaba ariho ibifashanyo bigaragara ko abenshi basigaye bagishonje none uhereye ku mibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima iyi gahunda ya guma mu rugo hari icyo yamaze mu kugabanya icyorezo cya kovide cumi n'icyenda nk'uko abashinzwe by'ubuzima batubwira nuko minisitiri ushinzwe itangazamakuru yabibwiye itangazamakuru nimugoroba iyi guma mu rugo yafashije kinini kuko ubwo perezida yayitangaje ashyiraho amabwiriza ngo abantu bagume mu rugo ubwandu bwari ku muvuduko uhambaye ku buryo ku munsi hari harimo kwandura abantu babarirwa mu igihumbi igihumbi na magana atanu byari bigeze kuri cumi n'umunani ku ijana mu gihugu ariko ubu ngubu imibare itangazwa igaragaza ko ubwo bwandu bumaze kugabanuka kugera kuri umunani ku ijana bivuze ko iyi guma mu rugo yafashije cyane mu kugabanya gukwirakwira k'uburwayi ariko nanone minisitiri ishinzwe amagara y'abantu ivuga ko umubare mwiza wo kugira ngo babe bafungura ibikorwa byose byo mu gihugu byakabaye kuba bagabanyije kugera kuri gatanu ku ijana ariko ku munani ku ijana ko hakiri ko bikigaragara ko uburwayi bushobora kongera gusakara bityo bivuze ko rero no kujya gufungura kongera gufungurira abantu ngo basubire mu bikorwa bisanzwe nk'uko tubikeka bigiye kuba bamwe abahanga bamwe bagira leta igihugu kugira ngo bafungure ibikorwa bimwe bimwe ariko ibikorwa byinshi bikusanya abantu benshi babe babiretse nk'amashuri insengero n'ahandi hahura abantu benshi ngo byo babe babiretse biteye gufungura ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kampala muri uganda ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza murakoze cyane bwana venuste leta y'ubufaransa iherutse guhitamwo ugwaruka igihumbi mu karere ka afurika bashinze amashyirahamwe y'ubudandaji cyangwa amahinguriro ashobora kuba akarorero mu iterambere rya none muri bo batandatu n'abarundi ni inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abanywanyi bayo musomegwa na mugenzi wacu desire hatumimana ari mu rwanda nk'uko bivugwa na bamwe muri urwo rwaruka rwagize ayo mahirwe yo kuba muri abo igihumbi bacaguwe ku mpande zose za afurika mu ntango ntibiba byoroshye gutunganya umugambi kuko usanga uhura n'ingorane zo kubura amafaranga y'umutahe matendo fernand arangoye ishyirahamwe burundi shop rikora urudandazwa ruciye ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko vyabaye ngombwa gusigurira umugambi abanyamitahe bafise amafaranga n'abazana ubuhinga nk'umutahe mbwiye muri ibyo bintu bita komese elegitoronike byari ibintu bisaba uburyo je nanje nta buryo nari mfise byabaye ngombwa rero ko negera abandi bantu tuja hamwe navyo nyene ntivyanyoroheye kuko bansavye amafaranga eh, ko dutanguza imiliyoni mirongo itatu na zibiri jewe bakansaba imiliyoni icumi hanyuma mu nyuma ndetse sosiyete tumvikana ko dushika ku miliyoni mirongo itandatu na zine mu nyuma rero twaraduze dushika no ku miliyoni ijana je niho rero nahishuka abo turi kumwe ndababwira ntije ayo mahera mu- mukeneye ntayo mfise jewe nda- ndashobora gukora kuko ivyiyumviro ndabifise kandi n'ubushobozi bushobora gukora ndabufise barabinyemerera rero tuca tuja hamwe ariko rero uko iminsi yagiye iragenda matendo ferna avuga ko kubera ibikorwa vyiwe n'ubumenyi bwiwe yamaze kugirirwa icyizere n'abo bari kumwe mu ishyirahamwe kugeza ubu umutahe wiwe bwite mu mafaranga ugeze ku miliyoni ijana na mirongo ibiri urumva yuko twatanguriye mu busa jewe urumva yuko bansabye amafaranga ntagira ariko eh, kuko nari nzi neza ibyo ndiko ndakora eh, narashoboye kubwira abo turi kumwe nti jewe amafaranga ntayo mfise mwe ko muyafise nimuyazane je nanje ko mfise umutwe tuje hamwe icyo nobamenyesha ni uko muri iyo sosiyete kugeza kuri iyi saha jewe ndayifisemwo eh, umutahe wanje bwite urenga imiliyoni ijana na mirongo ibiri kaze delphin uwundi musore yashinze ihinguriro rikora amakara mu mucafu nawe nyine avuga ko yatanguye bimugora cyane kubera ikibazo cy'uburyo ariko yagumye ku ntumbero yiwe yo kuraba ingene ibiti bitobandanya bibangamirwa mu kubihinguramwo amakara kaze delphin wewe avuga ko hari n'abagiye baramuca intege ko umugambi wiwe atawuzoshika mu ntango ntibyari byoroshye kuko nari umunyeshure abo tugendana bagenzi mu kibano nabonye ntibyari byoroshye kuko wasanga rimwe na rimwe baduca intege ndibuka ikintu ca mbere nakoze navuze nti amutaye nshoboye kuronka n'amafaranga ibihumbi bitanu wo kurondera interinete yo gukoresha recherche ayo niyo mafaranga ya mbere nashizemwo ubwo neca ntabwo kuza ndasigura umugambi nkabwira abavukanyi nkabwira abagenzi mbwira n'abavyeyi ndibuka baca barampa amafaranga ashika ku bihumbi ijana na mirongo ibiri havamwo ifuru nategerezwa gukoresha eh, hakavamwo n'utundi tumaterere nategerezwa gukoresha kugira ngo amakara yanje ndayahe forume kubera umwete no kuyaga n'abantu bagiye bamushigikira mu vyiyumviro no mu buryo bw'amafaranga uno musore ihinguro ryiwe rigeze ku ntambwe ishimishije nk'uko avyivugira uno munsi sosiyete rero ifise abakozi mirongo ine na babiri eh, ihemba kandi bakora hama turiko turatanga amakara mu gisagara ca bujumbura eh, biento n'igitega turasubira kuja kugurura yo unité de production ko niho twari twahereye ariko izine inkuru uno munsi yari ngaho i bujumbura rero ni muri ubwo buryo umuntu aca ashishikara kwavansa kandi umuntu akabona yuko biriko biragenda neza ubwo rero ubu jewe pour moi umva akazi kari muri kaje aho nyene niho nkorera niho ubuzima bwanje niho buva hama ibisigaye umva sijeje nyene biriko barafasha ni- n'iyindi miryango kigaca biterera rero mu kuduza ubutunzi bw'igihugu ariko kandi tukafasha no mu gukingira ibidukikije na cane cane ko iyo duko dukoresha amaproduit iwacu tuba turiko turapreserva gukoresha ibiti batatu muri urwo rwaruka rwagomwe na leta y'ubufaransa nabize kuri kaminuza yigisha ubuhinga iri mu gisagara ca gitega patiri nkuru nziza frederic arongoye iyo kaminuza avuga ko umunyeshuri ahejeje kuri iyo kaminuza abahinga bakoraho bagomba bamukurikirana mu mugambi wiwe kugira ngo ashobore gushika kwihangira haraheze umwaka rero twiyumviriye iyi structure eh, twarayihaye n'umwigisha akurikirane abahejeje ngaha tukaza turahanahana amakuru abakeneye ibyo babaza bakaza muri icyo kigo abahinga bacu babafashe no kuyitunganiriza iyo migambi Eh, ni ikigo twiyumviriye eh, kizotuma n'abanyeshuri bacu bashobora guca bamenya ingene bo- boronka ibikorwa bikorera Eh, c'est un centre d'accompagnement pour les initiatives d'in- d'innovation dushaka yuko aba- abanyeshuri bacu baheza bacoronka ibikorwa bakora urwo rwaruka rwashoboye gutera imbere kubera umugambi rwishingiye ruvuga ko ruzoza ruraca mu makaminuza rushingira intaha abandi bongera babatera intege zo gutinyuka kwiyumvira icyo bokora muri kazoza batarinze kwitega akazi bahabwa leta y'ubufaransa ikaba yaratumiye urwaruka rwo mu ruganda ruzobera i paris rwiga ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'uko urwaruka rwo kwiteza imbere mu migambi rwishingiye urwo ruganda rukaba ruzoba mu ntango w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri urakoze desire kudusomera iyo nkuru uno munsi ni umunsi ugira indwi w'amahiganwa y'inkino mpuzamakungu olympic tokyo mu gihugu c'ubuyapani mugenzi wacu tim ishimwe aratubwira uko ibintu vyagenze mu mahiganwa yabaye uno munsi ku bijanye n'akarere ka afurika ni umunsi wa karindwi w'imikino olympic ibera tokyo mu buyapani ni umunsi udasanzwe kuri afurika kuko abarushanwa kwiruka baturuka kuri uyu mugabane aribwo batangiye irushanwa amaso yose yiriwe areba abasiganwa ku maguru ku rwego rw'isi baturutse muri kenya ethiopia eritrea afurika y'epfo cote d'ivoire n'ibindi bihugu mu gihe amarushanwa abanza yatangiriye kuri stade ya olympique ibyiringiro nyabyo byo gucyura imidari ku banyafurika byatangiye uyu munsi ku wa gatanu mu marushanwa ya nyuma yo kwiruka metero ibihumbi icumi kimwe mu byiciro bikunzwe cyane kurusha ibindi ku banyafurika mu cyiciro cy'abagore reka duhere kuri francine niyonsaba ukomoka mu gihugu cy'u burundi ubwo yari amaze kwiruka metero ibihumbi bitanu nyuma agakurwa mu irushanwa kubera ko yarenze umurongo francine yirukaga ahatanira umwanya wo kuzajya muri kimwe cya kabiri yarabaye uwa kane mu gihe hari hakenewe abakinnyi batanu bazajya muri iki cyiciro cya kimwe cya kabiri mu cyiciro cy'abagore kandi afurika ihanze amaso kuri letesenbet gidey wo muri etiyopiya usiganwa metero ibihumbi icumi gidey afite agahigo ko kuba mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda yari ku mwanya wa kabiri mu abagore bashobora kwiruka metero ibihumbi icumi ku rwego rw'isi naho mu cyiciro cy'abagabo salomon barega ukomoka muri ethiopia amaze kwegukana umudari wa zahabu muri metero ibihumbi icumi barega yabashije guca muri humye abo bahatanaga hasigaye metero nke cyane ngo bagere aho bagombaga kurangiriza yarangije kwiruka metero ibihumbi icumi akoresheje iminota makumyabiri n'irindwi amasegonda mirongo ine n'atatu n'uduce makumyabiri na tubiri mu cyiciro cy'abagabo kandi joshua chepetegei ukomoka muri uganda unakunzwe cyane kurusha abandi mu gusiganwa metero ibihumbi icumi reka ariko anakundwe kuko ubu niwe ufite ikamba ryo kwiruka metero ibihumbi bitanu na metero ibihumbi icumi ku rwego rw'isi uyu munsi kuwa gatanu yaje agwa mu ntege barega wo muri etiyopiya aho yamurushije gusa uduce mirongo ine na kamwe bityo akaza amukurikiye n'umudari w'ifeza nababwira gato ko mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda cipetegeye yegukanye umwanya wa mbere ku isi mu kwiruka metero ibihumbi icumi mu marushanwa yari yabereye i doha muri katari ku mugabane wa aziya aho yatahanye umudari wa zahabu joshua na barega kandi bari bahanganye na mugenzi wabo nawe ukomoka muri uganda jacob kiprimo uyu munsi ku wa gatanu yerekanye ko kwiruka atari ibintu akora ari kwishimisha gusa ahubwo ko yagiye i tokiyo ahagarariye igihugu yaje rero ari ku mwanya wa gatatu aho yatahanye umudari wa bronze kiprimo yarangije kwiruka akoresheje iminota makumyabiri n'irindwi amasegonda mirongo ine n'atatu n'uduce mirongo inani n'umunani uretse aba batatu babonye imidari uyu munsi afurika ihagarariwe n'abandi bakinnyi bahabwaga amahirwe menshi barimo umunyayetiyopiya belihu aregao we yarangije ari uwa kane akoresheje iminota makumyabiri n'irindwi amasegonda mirongo ine n'atandatu n'uduce cumi na dutandatu abandi banyafurika batatu barangije bari mu icumi ba mbere harimo umunyakenya rogers kemoyi waje ari uwa karindwi yomifu kijarica wabaye uwa munani ni ubwa mbere uyu kijarica yitabiriye imikino olympique ariko ari mu bahabwaga amahirwe menshi menshi kuko amaze kwitabira amarushanwa mpuzamahanga menshi waje ku mwanya wa cyenda ni umunyakenya rones kiprito mu yindi mikino reka tuvuge ko guterana amakofe uyu munsi watunguranye kuko abanyafurika batandatu bose baterana amakofe bakubiswe karahava nta n'umwe wabashije kurenga imikino y'amajonjo ya kimwe cya cumi na gatandatu mu barangije urugendo rwabo twavugamo umurundikazi oronera habyarimana wavuye mu irushanwa akubiswe na nina lodovanovic ukomoka muri seribiya mu mukino wa handball ikipe ya ngora yakomeje guhatana kugeza ku munota wa nyuma ubwo yahanganaga n'ubuholandi ariko umukino ukarangira ubuholandi butahanye intsinzi y'ibitego mirongo itatu na birindwi kuri makumyabiri n'umunani naho umukino wa hoke ikipe ya afurika y'epfo igihugu kitahiriwe cyane muri iyi mikino olympic mu mupira w'amaguru kuri uwa gatanu afurika y'epfo yakinnye na canada nyuma yo gutsinda ubudage ibitego bine kuri bitatu byari kumwe mu itsinda b
naho ku makuru makuru makuru yerekeye inkino avugwa mu rwanda dutega amatwi mugenzi wacu jean claude munyandinda ari kigali mu mukino w'intoki wa basiketiboro ejo kuwa gatandatu ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'uku kwezi kwa karindwi mu rwanda hazarangira umwiherero ugamije gutoza abana bato umukino wa basiketiboro iyi myitozo imaze ibyumweru bibiri yahuzaga abana mirongo cyenda na bane b'abanyarwanda baturuka hirya no hino mu gihugu abatoza barindwi baturutse muri leta zunze ubumwe za amerika nibo bayoboraga iki gikorwa barimo n'umutoza wungirije mu ikipe ya sacramento kings yo muri shampiyona y'ikirenga yo muri icyo gihugu intego nyamukuru y'uyu mwiherero w'imyitozo ni ugutegura abana bazaseruka mu marushanwa ateganyijwe mu minsi iri imbere mu makipe y'igihugu y'abakiri bato muri iyi myitozo yaberaga mu ishuri rya Green Hills Academy i Nyarutarama hari harimo abakobwa mirongo ine na bane n'abahungu mirongo itanu bose bakaba batarengeje imyaka cumi n'irindwi mu mupira w'amaguru uyu munsi ku wa gatanu ku gicamunsi habaye inama yahuje abayobozi b'ishyirahamwe Ferwafa n'abanyamuryango baryo baturuka mu makipe anyuranye intego nyamukuru y'inama ni ukungurana ibitekerezo kuri gahunda y'amarushanwa ateganyijwe mu minsi iri imbere harimo shampiyona y'icyiciro cya mbere iy'icyiciro cya kabiri ndetse na shampiyona y'abagore mu gusoza tugaruke gato mu mikino olympique irimo kubera i Tokyo mu Buyapani aho abakinnyi batatu bahagarariye u Rwanda bakiye umunyu ubwo baserukaga uyu munsi kuwa gatanu aboni Alphonsine Gahozo na Erwamani Iraguha basezerewe mu mukino wo koga basiganwa metero mirongo itanu hakaba ndetse Marta Yankurije weretswe igihandure mu gusiganwa ku maguru ahareshya n'ibirometero bitanu yari Claude Munyandinda i Kigali
inshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru uwashize hamwe aya majwi ni geoffrey mutagoma amakuru yari ahagarariwe na edi gwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye fideni yo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe